o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re mo nakong e nngwe gape moporesidente ke o buile le rona maloba fa um re mo ee. la bone la go laola ga metsamao ya batho ebile ditirelo tse dingwe di emisitswe mo nageng batho ba ka thibela jang ka namo ya covid-19 mo pakeng e ee, e bona gore ke go dumedise ke dumedise mosela le kokolotlhe la dirage le bareetsi ba motswedi f m eh e bon jaaka o setse o tlhalositse gone re mo pakeng ya bobedi ya legato la bone ra e itse gore le le teng le mo um jareng e e fetileng yaanong ke tla simolola fela ke re um leroborobo la covid-19 le tsweletse go tlisa ditlamorago tse di sa siamang go batho ba le bantsi go ranna lefatshe mme dinaga di le dintsi di a leka go ka fokotsa manokonoko a leroborobo leno ka go tsenya tiriso mekgwa e e maleba e jaaka boitekanelo jwa baagi go nelana ga melemo le meento mogaetso mo dikgweding di le mmalwa tse di fetileng re bone dinaga di le dintsi di enta baagi mme le gale dibilione tsa batho ga di ise di entiwe ebile coronavirus e santse e tsweletse go anama maemo ano a batlile gore gangwe le gape dipuso go ranna lefatsheng di tsile tiriso melawana ya go thibela kanamo ya covid-19 bogolo jang go laolwa ga metsamao ya batho seno go kobile tota-tota mo go fokotseng seelo tsa ditshwaetsego le go thibela go phutlhama ga ikonomi le ditirelo tsa pholo e rile kgwedi e e fetileng ya seetebosigo e le malatsi a lesome le botlhanong moporesidente serel ramaphosa o itsitsitse tšhaba fa legato la boraro la go laolwa ga metsamao ya batho le go emisiwa ga ditirelo dingwe e tlile go tsenngwa tirisong go tloga s e d i e o s i g o a lesome le borataro seno se dirilwe ka ntlha ya dipalopalo tsa ditshwaetsego tse di neng di gola le gore leo la boraro la covid-19 le setse le fitlhile mo nageng fa ne a dira kitso eno moporesidente o ne a re ke a monopola fa re sa tseye dikgato ka bonako kgotsa re sa tsenye tiriso mekgwa e e tiileng kgotsa e e boima re ka lebanwa ke matshosetsi a go palelwa ke go laola mogare ono mme re ile seetebosigo a le masome a mabedi le bosupa e le malatsi a lesome le bobedi morago ga go ema setšhaba ka lefoko moporesidente o ile a itsise fa naga e tlile go tsena mo legatong la bone ka go laolwa ga metsamao ya batho le go emisiwa ga ditirelo dingwe sebaka sa dibeke di le pedi go toga seetebosigo a le masome a mabedi le borobedi moporesidente o ile a o rile seno ke ka ntlha ya koketsego e e tlhobaetsang thata ya ditshwaetsego tsa covid-19 go ranna naga o gaetse o tla gopola gore aforika borwa e ile ya itemogela leona ntlha la covid-19 mo setlheng sa marigang gola ebile setlhoa sa ditshwaetsego se itemogetse ka kgwedi ya phukwi leo la bobedi lona le b a l a g e t s e mo setlheng sa selemo mme setlhoa sa ditshwaetsego se nnile ka kgwedi ya f e r i g o n g monongwaga gaeso e dijana gore le yona ntlha le tsere dibeke di le lesome le botlhano fa le yona bobedi le yona le tsere dibeke di le re bongwe ga jaana re mo setlheng sa mariga ebile naga e itemogela le la boraro fela ga re itse gore le ka gagaba sebaka se se kae mme se re se itseng ke gore e rile mo bekeng e fetileng tse dirisego a le masome a mabedi le disupa palogare ya ditshwaetsego tsa covid-19 mo malatsing a le supa e ne e setse e, e fetile setshoa sa dipalo tsa leo la ntlha ke dindikete di lesome le boraro gape e ne e le gaufi le go feta setshoa sa ditshwaetsego mo leong la bobedi e leng dikete di lesome le borobongwe mogaetso itse e jaana gore mo nakong ya leo la ntlha go ne go tsela mefuta e e fetogileng ya coronavirus e e tlholang covid-19 e itsegeng fela ka covid-19 variants e neng e itemogetse mo nageng mme covid-19 varian ya ntlha e itemogetse kwa cape mo nakong ya leo la bobedi jaanong mo leong leno la boraro go setse go itemogetse covid-19 variant di le mmalwa tse di godisitseng seelong sa ditshwaetsego mo nageng tsona di akaretsa alpha e boneng lwantlha kwa india le ya delta e boneng lwantlha ke raya gore yone ya kwa united kingdom le ya delta e boneng lwantlha kwa india Bayi tè an apè, babè chile, fè mi fouta ene, chè kwa an a ho an a ma, bono lò, zè kap nan akon, mi yon kou di sisi an an, fè di tè an akon, akon di kwenye mwenye. mogaetsi go totobetse gore maemo a ga jaana a farologane thata le a paka ya ntlha ya legato la bone la go laola ga metsamao ya batho le go ntshiwa ga ditirelo dingwe gona ebile matshosetsi a go tshwediwa le go anamisa covid-19 a kwa godimo ka jalo re tshwanetse go fetola mekgwa ya go itshireletsa le go sireletsa batho ba bangwe kgatlhanong le covid-19 mme wena mogaetsi o dira tse di latelang bona moento wa covid-19 fa letlha la gago le fitlhile e foga mafelo a a tletseng batho ba le bantsi le mafelo a a senang mowa o phepa nna kwa gae mme o fokotse go etelana itlhaole le go tsaya diteko fa o itemogela matshwao a amanang le covid-19 mme o rotloetse baagisane go sala morago dintlhakaelo tsa covid-19 le mekgwa e e maleba mogaetso re ka kgona go fokotsa go anama ga covid-19 ka go dirisana mmogo a re itse a re ntshe bokgoni botlhe go fedisa leroborobo leno mo nageng ya rona mme itse ke anamogaetse gore ke tlala monyebo tota fa ke bona batho ba thibileng ko le molomo ke tshwane le rra kontraka fa a sena go bona netefaletso ya tuelo kry-a yona proof of payment go tswa kwa pusong ka jalo mogaetso ko lapeng tswelela pele go dirisa seitshireletsa sefatlhego o tileng ko le molomo tlhapa matsogo ka metsi le sesepa metsotswana e le masome a mabedi kgotsa dirisa sebolayadikatsi se se nang le tage mme o katogane le ba sa duleng nabo ke lebogela thetso ya lona ke a leboga eno a utlwege doctor go motsega molela ka ra leboga tlhotlhole sentle tla buisang le yona gape mo nakong e tlang le nna tlo sentle ke leboga Aukage, awisan le ronato ta homo tsagamo le lekwa ka pakae ya boberia le gato la bone la gola la game tsamao ya batho le go emisiwa ga ditirelo dingwe mo nageng gore wena o le motho ka thibela jang ka namo ya covid-19 ya ene ke moitseanape wa tsa boitekanelo jwa tikologo thibelo le taolo ya phaselatso ya malwetse go tswa kwa tshwane university of technology moitseanape